turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe ubutungane bw'uburundi bwemeje ko diodone murengera ntwari aheruka gukomborwa mu mabanga y'umukuru w'ibanki nkuru y'ico gihugu berbe mu mpfunyapfunyo ari mu minwe y'inzego z'iperereza hake bikekwa ko ivyaha vyo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu no gukoresha amafaranga y'inkomoko mbi abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya berbe ni amafaranga y'igihugu n'abari imbere y'uyu n'abategetsi bari bahaye ico gihe nta ruhara bayifisemo ubube gito bwayo barimwo rero ni bwinshi uyu ni faustin ndikumana umuhinga mu vyerekeye ubutunzi atwara ishirahamwe parsem aha faustin ndikumana asaba muri make ko abatwaye berbe bose bokorwako amatohoza kuyavugwa ku rwanda ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human right watch ryagiriza leta y'ico gihugu guhonyanga agateka ka zina muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu rwanda leta y'ico gihugu irabihakana mu yagezeho hirya nino kw'isi akanama ka onu kajejwe agateka ka zina muntu kirukanye uburusiya mu murwi w'ibihugu bikagize turabigaruka ko tunabafitiye n'ayagezweho mu y'intambara ya israel n'umurwi wa hamas wo mu ntara ya gaza musangwa ikaze nongere ndabahiga akeye ni ikaze makuru yo muri kino gitondo nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika n'amakuru duhera mu y'intambara ya israel na hamas umurwi wo muri palestina ibandanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yiyamiriza avuye inyuma ico yita ububisha bwa hamas fidel niyongabo atubwira ibindi
biden n'icegera ciwe kamara harris baravuganye ku itelefone mu masaha ya kare yo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu baraganiye ku kugena ibintu vyifashe muri israel perezida biden yaratangaje ingingo we n'ibindi bihugu bicuditse na amerika vyafashe mu ntumbero yo gufasha israel inyuma y'ibitero vy'umugwi hamas barerekanye umubabaro wabo ntangere ku makuru avuga ku bunyamaswa abagwanyi ba hamas bakoze ku basivili ataco bazira perezida biden yatangaje ko ababajwe cyane n'ibiriko biraba muri israel ko yamara ukwiyemeza kwabo ku vyerekeye gushigikira ico gihugu bivuye inyuma atari agaseseshwa rumuri perezida biden ati ntihagire amazinda haba na gatoyi leta zunze ubumwe za amerika irashigikiye yivuye inyuma israel tuzokora ibishoboka byose kugira abayahudi hamwe na leta ya israel igendera kuri demokarasi bashobore kwivuna umwansi uno munsi n'ejo haza nk'uko twamye tubigenza perezida biden mu majambo yashikirije kuva umugwi hamas utangura ibitero vyawo kuri israel yagumye ashimikira ku bunyamaswa bw'uwo murwi mu bitero wakoze vyo ku butaka mu mazi no mu kirere ivyo bitero vyahitanye abanyagihugu ba israeli amajana n'amajana abandi barenga aho barakomereka umuhanuzi wa perezida biden ku bibazo vy'umutekano jake sullivan nawe yaraye atangaje ko atawuzi aho abanyamerika mirongo ibiri canke barenga bari muri israeli boba baherereye Fidel Niyongabo urakoze tuve ku rupapuro rw'ivya Israel na Hamas tubandaniriza mu vya Ukraine n'Uburusiya akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu kanse kugarukana Urusiya mu murwi w'ibihugu bikagize vyafashwe nk'ikimenyetso co kwiyamiriza intambara ico gihugu kibandanya muri Ukraine Fidel turacari kumwe uburusiya ntibwashoboye gusubira kuronka ikibanza cabwo mu kanama ka onu kajejwe agateka ka muntu inyuma y'uko ibihugu bitari bike biri mu nama rusangi bitoye kuri uyu wa kabiri kutemera ico gihugu muri ako kanama ni ikimenyetso ko utwigoro tw'amakungu two kubandanya gushigikira ingingo yo gucira ivo mu burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri ukraine tugifise ingaruka zigaragara uburusiya mu matora yo kuri uyu wa kabiri ntibwashoboye kuronka ikibanza na kimwe mu bibanza bibiri vyo mu kanama ka onu kajejwe agateka ka muntu bigenewe ibihugu vyo mu karere k'uburaya bwo mu buseruko albania na bulgaria nivyo vyatahiye ivyo bibanza ivyo bihugu vyompi birashigikiye ukraine yamara uburusiya bwashoboye kuronka amajwi mirongo umunani n'atatu munsi gato y'igice c'amajwi y'ibihugu bigize inama rusangi vyerekana ko icizere c'uburusiya kw'amakungu azogeraho yibagira ingwano muri ukraine kifise ishingiro amatora yo kuri uyu wa kabiri ni igipimo ku gikorwa kiyobowe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi cyo gucira ivo mu burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri ukraine kuva uburusiya butanga ibitero muri ukraine mu mwaka urangiye hafi y'ibihugu ijana na mirongo itanu vyarashigikiye ingingo za onu zisaba ko buva muri ukraine atavyo bubanje gusaba ibihugu bitari bike vyarafatiye ibihano vyo gutunza uburusiya yamara hari ibindi bitari bike vyabandanije kutagira uruhande bihengamiyeko
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku mugabane wa afurika perezida wa liberia george weya yiteguriye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiringo ciwe ca kabiri n'umwe mu bakandida bahiganywe nawe mu matora yo muri bibiri na cumi n'indwi oriane itanga ishaka perezida weya ariko ahiganwa kandi n'abandi banyepolitike cumi n'icenda bayobowe na joseph boakai yari yahanganye nawe bikomeye muri bibiri na cumi n'indwi icyo gihe bakayi yari icegera cy'umukuru w'igihugu ellen johnson sirleaf umukenyezi wa mbere muri afurika icyo gihe yari yatowe mu nzira ya demokarasi weya afise imyaka mirongo itanu n'indwi yahoze ari umukinyi mpuzamakungu kirangiranwa w'umupira w'amaguru ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe baraye bagiye gutora batoye ku ishuri shingiro ryo mu gisagara cya painesville yagize ati abanyaliberiya bakoresheje uburenganzira bwabo muri demokarasi n'amatora yabo kandi nibo bagiye guhitamwo uwuzobabera umukuru w'igihugu muri ayo matora bokayi yiyamamaje yemerera abanyagihugu ko azobashikana ku bintu intwaro ya weya itashoboye kubashikanako weya yagirizwa kuba atashitse ku vyo yiyemeje gukora mu bihe vyo kwiyamamaza kwiwe mu matora aheruka ni mu gihe yari yemereye abanyagihugu ko azotuza ibiturire akanashumbusha abahuye n'ibyago by'intambara zo muri kahise zahitanye abantu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu izo ntambara zabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda n'ibihumbi bibiri na gatatu mu matora muri bibiri na cumi n'indwi weya yari yayironse ibice mirongo itandatu na kimwe n'ibice bitanu ku ijana bokayi aronka ibice mirongo itatu n'umunani n'ibice bitanu ku ijana ijwi ry'amerika tugaruke muri amerika aho ibiro vya perezida w'iki gihugu white house vyatangaje ko perezida joe biden yabajijwe ibibazo n'umurwi uriko urakora amatohoza ku mpapuro zirimwo amabanga y'igihugu zatowe ku muhana iwe uri muri leta delaware fidel niyongabo atubwira ibindi ariko yihweza niba biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe yari senateur n'igihe yari cegera ca perezida izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko yavuze ko ata kintu kinini kihari ku vyerekeye izo nzandiko ian sams umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura perezida ku bibazo bijanye n'amategeko yatangaje ko perezida biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe maison blanche ku munsi w'imana urangiye nejo ku munsi wa mbere kuba abajejwe itohoza babajije perezida biden ibibazo ku bijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu vyerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira abajejwe itohoza bo mu biro vy'umushikirizamanza adasanzwe robert her barabajije ibibazo ivyabona batari bake ku vyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu mu itangazo umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura perezida biden ku bibazo vyerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya perezida vyakoranye neza n'abajejwe itohoza
barakoze bagenzi bacu ku makuru hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ariyo x ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu burundi aho ibiro vy'umushikirizamanza mukuru vyemeje ko uwahoze ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu brb mu mpfunyapfunyo yahagaritswe mu mpera z'indwi iheze yongera arapfungwa diodone murengera ntwari akekwa ko ivyaha vyo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu hamwe no gukoresha amafaranga y'inkomoko atawuzi yavuye eloge wirikaneza arabandanya ino nkuru itangazo ry'umushingamanza kizigenza repubulika y'ijwi rya amerika ryaronse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri rivuga ko diodone murengera ntwari yahagarikiwe rimwe n'uwundi muntu n'umugwizatunga azwi ku izina rya Sylvestre Niyonsaba ijwi rya Amerika ryamenye ko ari umugwizatunga akorera mu gisata c'ubutare akaba anafise imitahe muri Global Port Services ishirahamwe rifise isoko ryo gukoresha ikivuko ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro vy'umushikizamanza akizigenza Agnes Bangiricenge yemereye itangazamakuru ko itangazo ari iry'ukuri ni nawe yaritanze mu rubuga rw'umuhora wa WhatsApp abavugizi b'inzego za leta bahuriramo namwe mu bamenyeshamakuru b'abarundi ab'ijwi rya Amerika birukanywemo iryo tangazo ryatewe ku mukono na Leonard Manirakiza umushikizamanza akizigenza wa Repubulika rivuga riti bakurikiranywe ku vyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ukurya ibiturire ukunyuruza amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga afise inkomoko mbi blanchiment d'argent mu gifaransa iryo tangazo ryemeza ko abo bagabo babiri bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku mutahe wasohowe n'umushikirizamanza kizigenza uwo mutahe wasaba nuko hakorwa isakwa ariko nta vyafashwe ridondagura uko bingana n'ivyo ari vyo ihagarikwa ryiwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vya perezida ndayishimiye ubwiwe yarihagarariye yamusanze imuhiri we yambaye bisanzwe baca bamujana ku biro butarariye nta n'umwanya wo kwihindura yaronse kubera yari yambaye ikabutura niko amasoko yacu mu gipolisi atashimye ko afatwa amajwi n'uko umwidondoro wayo umenyekana yabwijwe rya amerika ayo masoko yongera ko ati ubafungiwe mu igenderezi bujumbura itangazo ry'umushikizamanza kizigenza rigabisha abategetsi bose n'abarundi muri rusange rivuga ko bica amatwi bakanka kumvira amabwiriza ya leta leta ababuza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu rigira riti ibyo bakora bamenye ko biteye bitebuke bazobibazwa bakanabihanirwa kugeza ubu ntibizwi igihe uwahoze yarongoye banki nkuru y'u Burundi BRB azorengukirizwa mu butungane mu bisanzwe nta mufungwa amara iminsi irenga cumi n'ine mu gasho k'igipolisi canke k'intwaro ariko ufungiwe mwigendereza ico gisata gihabwa ububasha bwo kumubika igihe cose cifuza kugera kibonye ko amatohoza yose kirondera cayabonye ihagarikwa n'ifungwa rya Diodone Murengera Ntwari rije inyuma y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'ICFMI wari urongowe na Mame Astudiouf ajejwe Burundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo basohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi b'abarundi hagati y'amatariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icenda maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'Uburundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimwo umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca icegeranyo c'uwo murwi ijwi rya Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'uburundi bugeze ahatemba naho habaye utwigoro two kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icenda uburundi bwari bufise amahera mu kigega ntegabizoza y'agaciro bushoboza kurangura hanze y'imipaka y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa mbega none ifatwa ryiwe ryoba rigiye guhindura ibintu hoba hakenewe gukorwa iki kugira ibintu bisubire mu buryo ijwi rya amerika ryabibajije umuhinga mu vyerekeye ubutunzi faustin ndikumana ibyo ni ibintu bihambaye cyane abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya BRB ni amafaranga y'igihugu iri kena ry'amadovize ryagiye rirajamwo ibihu by'amanyanga cyane cyane igihe banki nkuru y'igihugu bavuze ngo igiye gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu byace bituma abantu benshi bo muri politiki baca bashaka kwivanga mu by'ingene BRB ingene ikora amadovize bagashaka kuyiha ico gituma rero hari hakwiye kuba itohoza ryerekana ingene iby'amadovize byagenze nabi ingene banki nkuru yakoze nabi muri iki gihe n'abayirongoye n'abari imbere y'uyu n'abo bategetsi bari bahejwe nta ruhara bayifisemo ububegito bwayo barimwo rero ni bwinshi ikindi ni uko muri iki gihe iyo banki nkuru y'igihugu yova mu biro by'umukuru w'igihugu ikaba ibanki nk'izindi ku isi ingene bimeze umushinzamanza kizigenza yatangaje ko uburenganzira bw'abafunzwe bwubahirijwe muri kino gihe c'amatohoza humuriza imiryango yabo ivyaha bikekwa ko bisa n'ivyo arenga yome bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yagirizwa asubirizwa ku munsi w'imana yarayafashwe murengera ntwari yaciye asubirizwa nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena wamusubiye ijwi rya amerika ryabonye rivyerekana eroje burikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika reka tubandanirize mu rwanda ishami mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu ku isi human rights watch ryagiriza leta y'ico gihugu guhonyanga agateka ka zina muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu gihugu mu cegeranyo casohowe ejo kwa kabiri human rights watch yise dusange dukorane canke urapfa iryo shamwe rivuga ko abagira ico banebagura kuri leta y'u rwanda bahigwa ruhongo aho bari hose n'imiryango yabo iri mu rwanda ikabizira leta y'u rwanda ivuga ko ibivugwa na human rights watch ari ibinyoma vyambaye ubusa ibiri muri iyo raporo tubibaze geoffrey mutagoma ni raporo ndende y'amapaji ijana na cumi n'atanu umuryango human rights watch wise twiyungeho cyangwa upfe ikandamiza ndengamipaka ry'u rwanda muri iyi raporo uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ugaruka ku mayeri menshi iyo ahurijwe hamwe akora icyo wise urusobe mpuzamahanga rw'ikandamiza ukavuga ko ayo atagamije gusa gucecekesha amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo no gutera ubwoba abagerageza kubunenga Human Rights Watch muri iyi raporo yayo ivuga ko uruhurirane rw'ihohoterwa ryo ku mubiri ririmo ubwicanyi n'irigiswa kugenzurwa hafi gukoresha nabi amategeko yaba y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga ihohoterwa rikorerwa abavandimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu rwanda no guharabikwa no guhindanyirizwa isura binyuze mu itotezwa rikorewe kuri interineti byose bigize umuhati ugaragara wo gushaka gushyira mu kato uwagerageza kunenga ubutegetsi tirana hassan umunyamabanga nshingwabikorwa wa human rights watch yagize ati abanyarwanda baba mu mahanga yewe n'aba mu birometero bihererwa mu bihumbi kure y'u rwanda barifata cyane mu kugira icyo bavuga bakirinda kujya mu bikorwa bya politiki kandi babaho batinya kugira aho bajya ko baterwa cyangwa se ngo abo bafitanye isano bari mu rwanda bakibasirwa madamu terana hasan yongeraho ko abafatanyabikorwa b'u rwanda bakwiriye guhumuka bakabona uyu muhate wagutse w'ubutegetsi bwa kigali icyo ari cyo ko ari icyo yise ingaruka zo kudahana kwimitswa n'ishyaka riri ku butegetsi fpr mu gihe cy'imyaka mirongo itatu umuryango human rights watch uvuga ko muri iyo raporo yawo waganiriye n'abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bari hirya no hino ku isi ku cyo wise amayeri abategetsi b'u rwanda n'abakorana nabo bakoresha mu kwibasira abanyarwanda baba mu mahanga uyu muryango uravuga ko wamenye ihohoterwa ryakorewe abanyarwanda baba mu bihugu bya australia ububirigi canada ubufaransa kenya mozambique afurika y'epfo tanzania uganda mu bwongereza no muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse yewe n'iryakorewe bafitanye isano baba mu rwanda muri iyo raporo human rights watch ivuga ko ubuhamya bw'abo bantu bugaragaza imiterere y'ibitero bihoraho ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda cyangwa yewe no kubanza gusa kubushyigikira cyangwa se kujya mu mashyirahamwe ya diaspora akorana nabwo hirya no hino ku isi uyu muryango uvuga ko amayeri menshi akenshi akorerwa icyarimwe kandi ko mu gihe hamwe atageze ku ntego andi akomeza kwifashishwa kugeza umuntu barimo kwibasira atsinzwe ku bw'uyu muryango binyuze mu kwanga gusubira mu rwanda no mu bushobozi bwabo bwo kunenga abategetsi barwo impunzi n'abasaba ubuhungiro aho bari mu mahanga bagerageza ubudahwema kuvuguruza isura y'igihugu gitekanye abantu badakwiriye guhunga abategetsi bashaka kugaragaza umuryango human rights watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bwicanyi burenga icumi ugushimuta cyangwa kubigerageza izimizwa ry'abantu n'ibitero byibasira abanyarwanda baba mu mahanga Human Rights Watch ikavuga ko leta y'u Rwanda yashatse kwifashisha imikoranire ya polisi mpuzamahanga irimo gushyira abantu ku ntonde z'abashakishwa na polisi mpuzamahanga Interpol. Leta y'u Rwanda kandi ngo yashatse kwifashisha inzego z'ubutabera n'ubusabe bw'iyoherezwa ry'abakekwaho ibyaha igamije ko abayinenga basubizwa mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch ivuga ko baganiriye nayo bavuze ko inshuro nyinshi aho bagirana amasano baba mu Rwanda bagiye bibasirwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko bakorerwa iyicarubozo bagahozwa ku nkeke ndetse bakanimwa uburenganzira bwabo bwo gukora ingendo hagamijwe kotsa igitutu guhakana cyangwa gucecekesha abo mu miryango yabo baba mu mahanga umuryango Human Rights Watch uvuga ko kuva Perezida Kagame n'ishyaka rya FPR bafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bakoze byinshi mu guteza imbere igihugu no gukurura ishoramari n'abakerarugendo hagamijwe kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga nyamara uyu muryango ukavuga ko ibyo byakozwe bitajyana n'iterambere mu kubahiriza uburenganzira bw'abaturage n'ubwa politike umuryango human rights watch wo muri amerika kandi uvuga ko u rwanda rwagiye ruzamuka ku ruhando mpuzamahanga rukayobora imiryango mpuzamahanga yewe rukagira n'aho ruba igihugu cya mbere gifite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa loni hakiyongeraho n'ubufatanye rugirana n'ibindi bihugu ibyo bigatuma abafatanyabikorwa barwo bakomeza kunanirwa kwemera urwego n'uburemere human rights ivuga ko iki gihugu gihonyoraho uburenganzira bwa muntu uyu muryango kandi uvuga ko kuva mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe wikoreye ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda babiri babaga muri icyo gihugu ndetse ko hari umwe waburiwe irengero n'abandi babiri abategetsi b'u rwanda bagerageje gushimuta uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziba muri iki gihugu zababwiye ko zishyirwaho iterabwoba n'abategetsi ba ambasade y'u rwanda umwe muri izo mpunzi z'abanyarwanda aganira na human rights watch yagize ati mporana ubwoba ndikanga iyo mbonye imodoka ihagaze inyuma yanjye ndikanga iyo hari umuntu uje aho nkorera mpora niteze kwicwa igihe cyose nanze gusubira mu rwanda nicyo bazampora ntaho guhungira nta mutekano hano ariko kandi nta n'ahari umutekano madamu hassan avuga ko inkuru z'ibyabaye ku banyarwanda baba mu mahanga zigaragaza urugendo rurerure leta y'u rwanda yitegura gukora ndetse n'ubushobozi ifite yageneye kugaba ibitero ku batavuga rumwe nayo ati leta z'ibihugu hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagomba kuryoza u rwanda ibikorwa byarwo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu haba imbere mu gihugu no hanze yacyo Gyakora leta y'u Rwanda ihora yamaganira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga zinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu yamaganiye kure ibikubiye muri iyi raporo abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter Madame Yolande Makoro uvugira leta y'u Rwanda yise iyi raporo ko igamije guhindanya ukuri kw'ibibera mu Rwanda kandi iyobya yagize ati ubushakashatsi bwose bwakorwa ku buryo butabogamye ku byo u rwanda rwagezeho mu guteza imbere uburenganzira imibereho myiza n'agaciro k'abanyarwanda kuva mu myaka makumyabiri n'icyenda ishize bwabona iterambere ridasanzwe rizana impinduka uyu muvugizi wa leta yongeyeho ko u rwanda rutacibwa intege muri ako kazi n'abantu bagendereye inabi bagamije guteza imbere biri mu mpamvu za politiki ijwi rya amerika washington dc turacabandanya n'amakuru agezeho mu karere amakungu yaraye ahimbaje umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya kivu ya ruguru bavuga ko uburenganzira bw'abarwaye n'abigeze kurwara izo ndwara butubahirizwa na gato jimmy shukurani bakomera atubandanirize ino nkuru muri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu insanganyamatsiko yavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi b'indwara zo mu mutwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abarwayi bizi indwara zo mu mutwe ntabwo uburenganzira bwabo bwubahirizwa ibi bivugwa n'ubuyobozi bwa diviziyo ishinzwe gukurikirana abahuye n'ihungabana n'uburwayi bwo mu mutwe mu ntara y'ikivu ya ruguru muganga moise mbusa ahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku barwaye indwara zo mu mutwe no gutabara abahuye n'ihungabana mu ntara y'ikivu ya ruguru kizwi nka turizo letu uyu munsi hizizwa umunsi mpuzamahanga w'uburwayi bwo mu mutwe insanganyamatsiko kuri uyu mwaka yavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi bizi indwara abenshi bafata nk'ubumuga ariko nyamara aba baravurwa bagakira mu gihugu cyacu cya kongo aba bantu ntabwo bahabwa agaciro ugereranyije no mu bindi bihugu bituzengurutse iyi nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko impamvu abafite iki kibazo cyo mu mutwe batitabwaho ari uko leta ya kongo idaha uburemere iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe iyo umuntu arwaye indwara yo mu mutwe usanga n'umuryango w'umwinubira ndetse na sosiyete yose ibi rero bikamutera kwiheba cyane ikibazo ni uko leta yacu idashyiraho amategeko agenga bahuye n'iki kibazo ibi bigatuma rero ababana n'ubu bumuga bakomeza gusuzugurwa cyane mbese ntabwo bafite amategeko yihariye abarengera muri raporo yashyirwaho ahagaragara umunsi umwe gusa mbere y'uko hizizwa umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe minisiteri y'ubuzima muri repubulika ya demokarasi ya kongo yatangaje ko abanyekongo barenga miliyoni makumyabiri barwaye izo ndwara iyi raporo yemeje ko abantu batanu mu barwaye izi ndwara badashobora kugira icyo ari cyo cyose bakora kijyanye no gutekereza cyane minisiteri y'ubuzima ikomeza ivuga ko impamvu iyi mibare ikomeza kwiyongera ari ukubera ko ababana n'ubu burwayi nta bufasha bwimbitse babona haba ku bahanga mu by'ubuzima n'ibijyanye nabyo abafite ikibazo cy'izi ndwara zo mu mutwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo baba cyane mu mijyi no mu masantere manini kuba aba bantu ntawe kubitaho bagira bibatera kuzerera cyane bikongera impfu nyinshi cyane ko abenshi mu baturage babafata nk'abajura minisiteri y'ubuzima yemeza ko uretse kuba abarwaye izi ndwara bahura n'ikibazo cyo gusuzugurwa n'abandi baturage basanzwe hari izindi ndwara zikomeye aba bantu bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi iyi raporo ikomeza ivuga ko aba bahura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo ari abantu baba cyane mu duce twibasiwe n'intambara muganga moise mbusa arasobanura impamvu hano iwacu intambara nyinshi zigenda ziyongera nizo zituma ababana n'ubu burwayi bakomeza kuba benshi ko imibare igenda iba myinshi ibi niko bigenda bigira ingaruka ku buzima bwabo kuko ibyo biterwa n'ibyo babona n'ibyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi ibyo rero bikagira ingaruka cyane nyinshi kuko n'imyaka yabo yo kuba kuri iyi si iba mike cyane nubwo ibi byose biba twebwe mu bushobozi buke dufite tubaha imiti no kubafasha ku bibazo by'ihungabana bahuye nabyo bigenda bikagera no mu mitekerereze yabo mu mujyi wa goma hari ikigo nderabuzima kimwe gusa cyita ku buzima bw'indwara zo mu mutwe aricyo turizo letu nta bufasha buhagije kibona umwe mu bayobozi bacyo yatubwiye ko buri kwezi iki kigo cyakira abantu barenga igihumbi nta kirenzeho yifuje gutangaza kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru nta gikorwa cyo kuzirikana uyu munsi twamenye cyaba cyarateguwe n'ubuyobozi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika reka ibiganiro byacu tubibandanirize kuri amerikana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri minisitiri w'ubutabera wa leta zunze ubumwe za amerika merrick garland ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa jack smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu donald trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu minisitiri garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa robert her wo gukora anketi noneho kuri perezida joe biden uyu nawe ni ukuvuga nyine biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya visi perezida mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umushinjacyaha udasanzwe wihariye aba afite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa akora akazi minisitiri w'ubutabera aba ashaka kurinda minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke akora raporo ya nyuma noneho manda ye ikaba irangiye kuki rero ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu igisubizo kiroroshye nta burenganzira umukuru w'igihugu cy'uyu gihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine byaba inyandiko zirimo disikuru yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite amafoto videwo za imeri n'ibindi byinshi n'ibyo abamufashije gutegeka bose ni uko byose ni umutungo wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika n'abaturage bayo bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa leta national archives mu cyongereza biteganijwe n'itegeko ryitwa presidential records act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani ni ukuvuga itegeko rigenga imishingurire y'ibyo perezida uvuye ku butegetsi yakoze ijwi rya amerika ibi byose bigamije kubungabunga amateka abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese ni uko abukura mu itegeko ryitwa freedom of information act ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora ashobora kubibaza guhera ku myaka itanu ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka ariko perezida wa repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka cumi n'ibiri bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge national archives yabwiye ijwi rya amerika ko itunze inyandiko miliyari cumi n'eshanu zanditse ku mpapuro amakarita arenga miliyari cumi n'umunani y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire amashusho arenga miliyoni mirongo ine n'eshatu videwo zirenga ibihumbi ijana na cumi filime zirenga ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu na bitanu n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga usibye icyicaro gikuru kiri hano i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika national archives ifite ububiko no mu zindi nyubako mirongo ine n'eshatu zitandukanye hirya no hino mu gihugu zirimo n'inzu ndangamurage z'abaperezida bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama akaba ari nungaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo reka nshimire ababigizemwo uruhara kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yavyegeranije Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera mu biganiro biri imbere